Human producer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh like me, I go die for you. I still no be lie. Eh. This girl she know they do ayo. I will give you my heart like a Romeo. Oh yeah, dancing, oh no yeah. I guess you could be no be yahoo yahoo. Fine fine girl no be like you like you. Baby calm down we go to leki leki. Baby show me, hey, yeah, show me, hey, yeah, show me. I'll be send you my last card, follow me, follow me, show me, oh, show me. You be my show me, show me, show me, yeah, yeah. show me. What's it one knock over you? my brightness. See. I get it naira, I get it up. Shine bright like diamond Rihanna. See. show me see me see kamar ki ba a samu ki kaɗai ce a garin mu ni da ki za a ɗaura auren mu ne akan idan mu ni da ki ba mai raba mu addu'ar mu Allah ba mu zuri'a mai kyau gare mu mu nuna wa makiyan mu ranar za ta zo gare mu dole ni da ke a bar mu inda rai akwai rabon mu wata rana ni da ke ɗakin auren mu za a kai mu baby girl you be my lover you be Baby, show me, yeah, yeah. Show me, yeah, yeah. Show me. I will spend you my last time. Follow me, follow me. Show me, oh, show me. You be my show me, show me, show me, yeah, yeah. Show me. What you wanna cover you, throw me, yeah, yeah. Show me, oh, show me. Baby, show me, show me, show me. I will spend you my last time. Follow me, follow me, follow me my show me, show me, show me. What you wanna go by? you, throw me, show me, show me. Baby, show me. Hey, eh, oh, yeah. Oh, oh. baby, me high fresh. Human producer.